my correct people, eh hey no be small thing. No, make una come hear wetin dem say dey happen for palace o oh. dem say one man o one man old the oldest man for ife say the man old well well say na say and e dey see make una no forget day before dat eh, day i tell una say uh, i do one video wen i tok say oni of ife and um, olori elizabeth say dem go meet queen army for church surprise her for church for akure say according to wetin we hear say she love queen naomi eh say no be small thing and as for me you know say my people i una watch me well una go see say i like eh, olori elizabeth you understand me because she dey neutral she no know wetin dey happen so that one and i dey see people dey first dey rise. say Mm, eh, make una me dey careful make e dey careful i no wan mind her i just say mm, abeg make una leave her alone she no mean any harm she just fall in love with uh, i still we not even judge her right now because everything wey we still dey talk na since how many days now you all dey see dis i say oh no but i no why even talk go there because ah anytime when why e be say anytime when we dey happy When we dey pray say yes so everything don dey work out everything don work out another wahala go just come me i no even understand this one all dis eh, oloris dem eh all dis ifa ifa olori i no know wetin dey happen my correct people. something you just dey pray say ah things don dey okay o oh. oni before ifa na so be di time wen afta queen remove post o oh, wen we dey happy say queen ami dey go palace wen e don ready finish now we see say and dey wash leg with water that thing con shock me after i don jubilate for midnight i don sing satan shame all to you all power belong to jesus from midnight two o'clock now we con see am say that old lady dey wash leg dey wash leg hey when be say na queen naomi dey suppose to wycom for olojo wit im pikin na dat one na him come dey wash leg eh, eh wetin dem call am maria na him come begin wash leg we come begin hear say the snake and friga enter palace but the most important thing say kunami don remove post as e remove that post there is nothing like say they divorce or not divorce that post they don write up suppose the write up still dey there uh, pipo wen dia mouth long now you con dey tok say queen naomi is no longer married to kabiyesi again as far as the dis no dey there so you people have you can't say that so that was the meaning of uh, uh, what Ooni of did that yes so she is still my wife and she remain my wife somebody say why Ooni of posted the wife dem e no come post Queen Naomi na when Ooni of post the wife dem What did I do for women's day you only posted uh, uh, women's day now you can't talk now Have you no hear say Ooni of Ife just back with Naomi when uh, this um, prince Oba um, Frederick pikin when uh, we dey hear rumour say prince o so, uh, say when Ooni of Ife come the fear say ah you know what made the carry come on to go another palace begin e do everything possible to not for Kunami to not to release Kunami, not to divorce her not to upset her not to make Kunami to go marry any other man except him you understand so abeg i don't know where una dey come from with all the dis thing una go waka waka waka dey find dey find different channel dey go after now, come they use am they leave comment for me i don't like it so welcome to um Bose Corners TV today is your first time when you dey come and cross my channel Don't forget to subscribe hit on your notification bell so that anytime we they upload video you be the first to be notified so my returning God will bless you now They talk about royal home and uh, i talk about Nigeria celebrities i dey analyze shows for my channel follow me oh. follow me for my handle oh. follow me for my pay my blue hub. follow me everywhere so that anytime when i dey do video you go dey see am so my returning new people, god go old people. god go bless you now. yes so oh, my people, this story wey we hear so eh, the thing shocktalize me because i know why because i do like i do now. i do like elizabeth olori elizabeth you understand because olori elizabeth is um you know dey when they married with naomi You know they, so it's like olori elizabeth na one of oni of ife um a girlfriend before he come marry her. you understand you know oni of ife dey according to wetin we hear e dey do really relationship well well even right now e still dey into relationship sef so right now uh-huh. so him na just he just like relationship i don't know so my people, na make and ah, she look different she look calm and dey grey because of say the parents the papa na pastor the mother na deaconess so na make am this one dey very very Uh, surprising and funny when the man for ife say made a check elizabeth where you know tens of tadenikawa and queen naomi di tin come make uh, olori elizabeth come make and verse where where? quarrel say why they go talk like that. whether they don't know say he come from christian home say not be say because of say he come for follow caviarcy go uh queen naomi church Now he come and say he get bad attention say no because he love caviezi he love caviezi and he love he love queen naomi well well say i wish the hen na him she sef na him with queen naomi go even do rival if for even two bam say e just like her naturally because he see the spirit of god say even the parents sef say they like queen naomi well well you understand even before he marry caviezi say he like queen naomi say the parents like her well well say because of the way wen queen naomi nowhere when queen naomi abiyomo hmm nobody when they see queen when they come, comot eye na my people. so we hear one gist even only of if uh, eh, eh, eh, friends dem wen dem come dey ask and where for see kind kain pesin dem come dey ask and how e take jam how e take jam you ask ah, you are very very lucky Yeah, you for saying, see am na kabiyesi no wan make anybody touch queen naomi you no want queen army con look like na new chance na im be for im eye na be like dat if queen army no comot only of ife no go see e no go fall in i no know as i take talk am e no go um, respect wetin im get abi na also let take dey talk am e no go know wetin god give am abi anyhow You no go know wetin god give am you see am now You now know the value ehem valued You now know the value of queen naomi na im make am e now know her value because those end time olori dem no let am see road dem no let oni of ife see road so guys you see am eh, even prophet eh, pastor funke You now say i tell una i even because i put i use am for the title i didn't really talk about it That made me catch many people. wey they know they listen to video before they leave comment They go They use title They leave comment so my people, pastor funke tell oni of say they must not leave the day after queen ami and oni of ife go redo official marriage say they must not live in the palace say make you no alert adenika o and queen naomi to live for palace you understand and queen naomi when we know Don't talk am before say he no go fit stay for palace He don already talk am before say he no go fit stay queen naomi never one day make any interview to talk say she and oni of ife no dey e only say how when dem say weda e dey go palace e say how e wan go where palace Where six women dey e dey know say i am no longer married to the kabiyesi oni of ife and kabiyesi they are back together i keep saying it so if you like you lis ten if you no like don lis ten so my people, this um, uh, this uh, elizabeth own so that old man don tell oni of ife say make e dey very careful for all dis e wife dem so especially all those one wey e dey very calm like elizabeth say make e dey careful so my people make una leave comment do elizabeth look like somebody that will hurt somebody